radiyo mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana hashize imyaka makumyabiri n'itanu leta y'u rwanda ifashe icyemezo cyo gufunga inkambi z'abanyarwanda bari muri zayire mu burasirazuba bw'icyo gihugu hari impunzi miliyoni imwe n'ibihumbi hafi magana abiri nk'uko byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ku itariki ya gatandatu ukuboza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itandatu mu majyepfo hari inkambi mirongo itatu n'enye zirimo impunzi ibihumbi magana atanu makumyabiri na bitandatu mu majyaruguru hari ibihumbi magana arindwi na cumi n'icyenda bari mu nkambi eshanu inkambi zimaze guterwa bamwe mu mpunzi bakwiriye imishwaro bigabiza amashyamba y'inzitane hashesiyeri ivuga ko abagera ku bihumbi magana abiri na mirongo itanu bagaragajwe n'amafoto yafatiwe mu kirere abandi bagaruwe mu gihugu nk'uko hashesiyeri bivuga kandi abagera ku bihumbi ibihumbi magana atanu mirongo itandatu na bibiri batashye mu gihe cy'iminsi ine gusa muri bo harimo abakuru n'abato kuva ikiganiro agasaro ka buraga gitangiye abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze babaye muri ibyo bihe by'intambara amashiraniro n'amage abantu bari bamaze imyaka bataravuga uko byabagendekeye batangiye gutobora bakavuga iby'inzira ndende bagenze n'ibyo bayihuriyemo abari mu rwanda bagahamagarira bene wabo bashakisha gutaha abari hanze nabo bagashakisha babo bashize amanga kandi bamenya ko bari mu rwanda bikabanezeza hari abana babuze ababyeyi mu gihe cya jenoside bakiri bato bagatorwa mu mirambo n'abagiraneza bakababera ababyeyi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine olivier muhire yari afite imyaka icumi yabonye nyina na bamwe mu bavandimwe be bapfa yaburanye na bakuru be na n'ubu bagishakisha bari baraburanye na se waje gutaha mu rwanda olivier muhire atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa kigali umudugudu wa murama ntacyo atakoze kugira ngo inkuru ye n'abavandimwe be igere ku gasaro ka buraga nari nagerageje kwandikira birananira yego ariko nyura kuri erike ndamutuma ndakeka yari we wantamikiye nagize ikibazo mu kiganiro mukunda gukora agasaro kaburaga naracyumvishe numva ndagikunze ariko biza guhurizaho nuko nanjye muri mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu naburanye n'abavandimwe babiri tuburanira mu cyahoze cyitwa zayire ubu ni kongo abo bavandimwe bawe bitwa nde uwitwa iyakaremye yitwaga yadutije iya kareme undi yitwa nshimiyimana saveri twari dutuye mu nkambi bitaga igatare tsenyutse twinjira mu mashyamba tugiye twerekeza ahantu bitaga itongo batuza kuburana nabo bagenda bagiye gushaka amazi yo kunywa bagiye amasaha aravuga turiruka tubatandukana kuva icyo gihe nanjye ubwo nahise umuryango wanjye bahise bawica mama n'abandi bana bose noneho nanjye ntoragurwa n'umuntu w'umukuru aruje anjyana mu kigo cya korale kigoma amvanye igoma nzana ku kigo kiri ku gisenyi ku gisenyi bankora ku gisenyi banzana i kigali kuko njye ntuye mu karere ka nyarugenge mu cyahoze cyitwa komini butamwa ubwo bangeje mu kigo cy'imfubyi kiri kacyiru mbamo amezi atandatu kuko nta muryango wari uhari wanjye ariko nyuma abaturanyi baho nari nkwiye biyemeza kumfata
urashaka kumbwira ko wanyuze muri sos kacyiru yego ariko nari nabanje guca muri mu yo ku gisenyi mvuye mu yari igoma ubwo izi kacyiru abaturanyi nibwo baje kumfata ndaza mba mu rugo nyuma y'imyaka ibiri ndumva ari muri mirongo icyenda n'umunani umubyeyi ari papa arahunguka turabonana ariko abandi bakuru banjye bo nta n'umwe yambwiye ko ntawe wigeze abona nta makuru yandi afite ubwo rero maze kumva mu kiganiro mukoresha ngo akitwa agataro kaburaga niyo mpamvu nahisemo kukwandikira ndavuga nti ntabwo mbere nifashishije mwebwe ntabwo mwamfasha kugira ngo ndebe ko nabona abakuru wagize neza ubutumwa bwawe nk'uko wabivugaga umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali eric bagira ubusa yabungejejeho niyo mpamvu naguhamagaye muhire muri mirongo cyenda na gatandatu wari ufite imyaka ingahe muri mirongo cyenda na gatandatu nari mfite imyaka cumi n'ibiri iya karemye we yari afite ingahe iya karemye yavutse muri mirongo inani na rimwe rwase cumi n'itanu ishimiye imana saveri yavutse muri mirongo inani na kabiri afite cumi n'ine yego papa wawe yagarutse mu rwanda muri mirongo icyenda n'umunani yego hanyuma se yatandukaniye na shimiyimana kimwe na yakaremye batandukaniye itongo abaheruka ryari uwo munsi umubyeyi papa niwe abanje kugenda agenda agiye gushaka amazi yo kunywa amaze kugenda abakuru banjye bati rero natwe turi bakuru nta kuntu tutajya gushakisha nabo bahita bagenda uwo munsi bagenda umunsi umwe ariko batagendeye isaha imwe ntabwo bajyanye ubwo rero baturasheho nibwo twahise kwiruka bamwe mama n'ababiza n'abandi barabica bashiki banjye kugira ndi njyenyine urumva bakuru banjye bari bamaze kugenda na papa yagiye none papa we twarabonanye twarabonanye yarahungutse abo bakuru banjye nibo ntazi irengero ryabo nta muntu wundi wigeze ahunguka uretse papa wawe nta muntu wigeze ubona aho ngaho i rwanda waba warabarabutswe hari uwo nigeze kubaza amubwira ko ashobora kuba yarabonye ishimira imana tazeri umurumuna wa yakaremye nyine ariko batari kumwe amubona amubwira ko arimo gushaka kwerekeza muri mozambike ni ayo makuru mperuka nta kindi kintu yongeye arambwira ati nanjye namubonye niruka ko tuganira gute nshimiyimana aramutse akumva ubu ngubu kimwe na yakaremye bashobora kuba baratandukanye batari kumwe ariko bose bariho abo bombi bakuru bawe niba bakumva ndahamya yuko niba bakiriho ndasaba cyane kugira ngo babe bakiriho baramutse bakiriho fata iminota isigaye ni umunota umwe usigaye ubabwire babwire amakuru babwire nicyo ushaka kubabwira nka murumuna wabo nka murumuna wabo nabamenyesha ko ndaho ndi i kigali mu rwanda ubu ndubatse umugore n'abana babiri babaye banyumva rero kigali mu rwanda ni amahoro banyandikira se bampamagara bakunyuraho nkabona aderese zabo tukaba twavugana birambuye kuko ndabakunda muhire olivier ndagushimiye cyane ukomere kandi ugire amahoro yego namwe murakoze cyane ndabashimye
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona umunyarwanda yaciye umugani ati agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo hari abantu benshi bagenda n'intimba umuti mwiza wo kuyicyaha ni ukuvuga ikiyitera umwana wabuze umubyeyi umubyeyi wabuze umwana umwana wabuze umuvandimwe abo bakeneye guhozwa hashize imyaka makumyabiri n'itanu umubyeyi asize umwana mu mahanga ataha mu rwanda ntiyamusize amwanze yashatse kumura miramuha umunyampuhwe uwimana dani atuye mu karere ka ruhango mu kagari ka nyarurama umudugudu wa gahunga umwana twabaniye muri kongo aho bita indumu ubwo ariko nkananguze ari umuntu namusigiye kubera ko twari mu gihe kibi kimeze nabi ubwo namusigiye ni umuntu namusigiye naje uko uko umwana namusize ni uko ubwo rero imibereho ye sinzi imbere gukomeza sinzi gukomeza sinzi ifasirira hanyuma se uwo mwana wamusize induma ugiye nari ntashye mu rwanda gusiga umwana muri kongo uritahira
kubera ko igihe nari ndi mu mashyamba noneho uwamunyatse nawe yari ari we yari aho yari ari hari hatuwe yego rero naje gusubira inyuma ntabwo ahubwo nagiye imbere aho umwana yari ari naje gusubira inyuma kubera ko twari tumerewe nabi ni uko umwana amusiga hanyuma uwo muntu wamusigiye ni umunyekongo ni umunyarwanda oya ni umunyekongo ahubwo sinabanje kumenya izina rye kubera ko mbega naramuhaye ubwo mu minsi nk'ine tuba tuhagarutse ntamenya izina rye uwo mwana erifazi ujya kumuha uwo mubyeyi kugira ngo amugufashe yari afite imyaka ingahe yari afite imyaka umunani ni wowe wenyine mwari musigaranye wambwira aho nyina yari ari ni igihe wari umufite nyina ntabwo ntabwo twari kumwe igihe twavanye mu rwanda kugirana aho ngaho muri congo ahubwo naje guhunguka musanga usanga ari mu rwanda umugore ubwo erifazi umusize muri congo utamwanze ari uko uhisemo kumuha ushobora kumuramira
niko byari bimeze kuko inzara yari yatwitse mu ishyamba noneho uwo mugiramana yagakuza akanyaka amuha kubera kubera imibereho mubi twari dufite niwe waje arakubwira ati uyu mwana mumpe mukurerere cyangwa niba agiye kumureba uramumuha uwo niwe wabimbiye niwe waje aramunyaka ati rwose mumpe mukurere kuko ndabonaga ko dufite imibereho mibi aho twari ni umunyankukwe ariko se ntabwo wigeze unatekereza ngo ugire uti reka mubaze izina rye ndimenye ndifate mu mutwe cyangwa se mbyandike ahantu ndigumane ntabwo nabikoze kuko amujyanye nanjye habuze urebye nta n'icyumweru cyashize kuko ubwo twahise tugaruka inyuma kandi aho uwo mwana ari n'uwo muntu yari atuyeho hari imbere rero twahise tugaruka inyuma y'aho twaturutse tuza dutaha mbega mu rwanda nabwo kandi ni abanyaneza bari baje batubwira bati rwose nimuze tubacyure ubona rero uko badutoraguraga twaretse n'inzara tubonye abagiraneza batuzana gutyo ubwo umwana asigara gutyo kandi tunamenya n'izina ry'uwo muntu namusigiye none se aho hantu hitwa induma harazwi muri iyi myaka makumyabiri n'itanu ishize ntabwo wigeze wisuganywa ngo ugire uti ngiye ku kwemera nsubire muri kongo nongere nkore iyo nzira ndende ngera aho uwo mwana namusize ndahazi byaba ngombwa ukanasaba leta y'u rwanda kugufasha kugira ngo ujye gushaka umwana imyaka makumyabiri n'itanu yose ishize wigeze ugerageza gusaba ubufasha kugira ngo umwana wawe ujye kumuzana nigeze kubikora banyohereza aho bita irunda yego ndagenda ndagenda ndashakisha kuri croix rouge ahubwo baza kuduhamagara ko hari abana ngo bari bari baratoye yego kugenda numva nahagiragiye nki hafi nk'ukwezi ubwo rero naje kumubura naje kumubura mpita ncika intege ncika intege ntabwo nongeye gukoresha gushakisha ubwo uretse ko numvise mugira neza ndavuga ntese abantu bagiko bagira neza ntiwakongera nkareba ukuntu nabonana nabo nkabatekereza ukuntu byangendekeye areba ko imana ifashije kandi nawe bafashije ko hari icyo mwafashe nta wundi muntu wigeze aguha amakuru ye ngo akubwira ati ahantu narahanyuze narahageze nahasanze umwana wawe ari amahoro ntawigeze aho amakuru rwose kereka reka kera nabwo uwo muntu wabimbwiraga yari umusirikare ngo ahageze arwana ari ku rugamba ubwo aza kumbwira kumpa amakuru ngo umwana yaramubonye ngo ndetse ngo amubonye umwana ngo aza kumwibika ariko rero nta kintu nabifasheho ukuri ukuri yo kuza kuba ari ukuri yenda barabonetse noneho uwo musirikare yari no kuntumaho ngo nifotoze nzoherezeho amafoto naje kwifotoza uwo musirikare wari uhari aza kumbwira ngo ngo baze kuhimuka n'abantu bari batuye kuri iyo teatere nabo ngo barahunga bajya ahandi umwana ngo bahita bamujyana gutyo ngo ntabwo akongere kubonana ariko rero nkumva numva nta gaciro nabihaye
uwo mwana akaba yarashoboye kujyana n'abo basirikare
oya yajyanye nabo bari bamufite kuko yambwiraga uwo musirikare uwimana dani ndagushimye cyane ko wategereje ko tuguhamagara kandi ukaba ufitiye icyizere ijwi ry'amerika komera bose mani baha umugisha rwose mani
agasaro ka buraga
agasaro ka buraga
hari abana benshi bajyanywe i burayi mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine abari mu bigo by'imfubyi bashoboye kugera i kanombe bagiye rugikubita bamwe muri bo ntibazi niba bari bafite umuryango ntibazi niba hari uwasigaye urugero ni uwitwa nyiraneza wavutse ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'icyenda mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine yari mu kigo cyitwa lezeritrine cyari muri komine sake muri kibungo cyayoborwaga n'umubirigi nyakwigendera george seris umubyeyi wese waba waratanze umwana umwana wari ufite hafi umwaka umwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda akamusiga mu kigo cyafataga abana kikabohereza kurererwa i burayi cyari muri sake uwo mwana afite afite ikintu kimuranga cyihariye yari afite ubushye bukabije ku kaboko k'ibumoso yitwa nyiraneza wakumva amuzi cyangwa se azi ababyeyi yahamagara agasaro kaburaga hari mu bana bari mu ndege ya nyuma yavuye i kigali ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda n'ine agera i buruseli mu gitondo ku itariki ya cumi na kane hari abandi bana babiri mushobora kuba mushakisha uwitwa ntibaringanira wavutse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda kimwe n'uwitwa nyiramajyambere wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'icyenda niba umwe muri abo cyangwa se bombi ari uwawe gana agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona
hari undi mwana nifuza gushakira ababyeyi cyangwa umuryango yitwa mutuyimana yavukiye muri komini ya rukara aho ni muri kibungo ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'icyenda yajyanywe i burayi yavuye mu kigo cy'imfubyi cy'i masaka nawe arashaka umuryango we yavuye mu rwanda uh, muri mirongo cyenda n'ibiri urupapuro rumutanga rwashyizweho umukono na dr ngendahayo Placide wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge Nyarwanda mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika n'umwihariko wa murisanga nyirabasinga adera utuye mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya akagari ka gasharu umudugudu wa gasharu umudugudu w'abacitse ku icumu ararangisha umwana yabuze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine ihungishijwe na minwaringi yego bari bakwiye gukiriya bamaze kwica ise bishe na bene nyina ubwo rero minwari sinzi ukuntu yasanze aho kakihishe irahita igatwara uwo muntu wo muri minuwari uramuzi ntabwo muzi pe gusa nanjye ni amakuru U- uwo mwana wawe yitwa nde yitwa ngira ababyeyi eridofonse mwari mutuye hehe ku kibuye twari dutuye aho bita i ruganda uwo mwana wabwiwe n'iki ko ari abaminuwari bamujyanye Yo, nanjye ni ama- ni amakuru nanjye nahawe n'umwana wanjye nawe yari ayaha- yari ayakuye ahandi yari ayakuye ku muntu ujya hanze aho ngaho mu bufaransa nyine uwo mwana wagu- wawe waguhaye ayo makuru muri kumwe turi kumwe hano rwose wamumpa tukavugana Eh, namugura arahari yego muraho murakomeye yego uri hano ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga yego natwe turashaka kubona agasaro kacu Mm, witwa nde wowe none yitwa umutesi clarissa ariko muri icyo gihe nitwaga doroferi kuko eridefonse uwo musaza wacu twabuze niko yari anzi anzi nitwa doroferi nahuye n'umuntu duhurira ahantu turi kunywa agacupa noneho arambaza atukuye he ndamubwira ntinkeye kinyinya afite ati kinya niyo kavukire ndamwana ntabwo kinya ariho kavukire kin- eh, kavukire ni ku kibuye yego aho bita ubu ngubu karongi nuko ndamubwira nti arambaza ati ababyeyi bawe bariho ndamubwira nti yaba hariho umubyeyi umwe data baramwishe bamwicana n'abavandimwe banjye Eh, ndamubwira nti data bamwisaga runaka k'umuremyi yaroyi mama yitwa nyirabasingadera hanyuma uwo muntu mwasangiraga agacupa akubwira ko uwo mwana ashobora kuba yarajya hehe ya- andi makuru yaguhaye ni ayahe arambwira ati hari umwana baziranye wagiye mu bufaransa ngo ajyanwe n'abaminwari yego
iwabo hari karongi ndetse baramwica hanyuma we ngo abaminwari baramutwara mu bufaransa
uwo mwana yitwa nde yitwa manuweli musaza wanjye ari we eridefonse ako gasaro kacu kari hehe mu bufaransa yaguhaye aderese y'aho kari nta aderese yampaye kuko icyo gihe nta telefone nari mfite uwo nguwo wabikubwiraga uza aho ari magingo aya aho nzi atuye mu birembo mu birembo bihe kinyinya ushobora kuzajya kumureba cyangwa se ukazashaka nimero ye ukayimpa tukavugana nayishaka ntegereje yuko umpa uburyo bwo Yes.
kuvugana n'uwo muntu utuye ku Kinyinya waguhaye amakuru dukeneye kugira ngo dukomerezeho hanyuma dukomeze Yes.
ubushakashatsi turebe ko twabona iri defonse ngira ababyeyi ngira ababyeyi yego ndagushimye cyane kandi unsezerere kuri uwo mubyeyi yego natwe turabashimiye cyane ku bwitange mu- mukora mu kugaragariza n'ukuri murakoze cyane mubyeyi ngaho rero mukomere yego mama uri intwari cyane uri intwari cyane imana yakuduhaye wo kagira imana we dufite icyizere ko tugomba kubona agasaro kacu hari n'abandi wagiye ufasha mana Mm.
ntabwo ari twe bizanga ntabwo bizanga Mm.
imana izabikora ntabwo bizanga n'ukuri yego imana iguhe uhahe uronke yagure amanywa n'ijoro urakoze cyane
nimero zishaka zarazima ndazikoherezaho uwo muntu araziguha uwo ni emmanuel niryo zina yampaye ambwira ko ashaka gufasha umukecuru adela nyirabasinga utuye mu mudugudu wa gasharu w'abacitse ku icumu muri benshi mugenda mufasha abatishoboye n'abatabishoboye kugera ku ijwi ry'amerika mugambiriye kubafasha kwishima
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'amerika efuraziya ufitine utuye mu buhorandi aturuka mu ntara y'amajyepfo mu karere ka muhanga ararangisha abana abereye nyina wabo abahungu babiri bavuye mu rwanda dore hashize imyaka mirongo itatu n'umwe abana turangisha ni abana babiri b'abahungu umwe yitwa ngezaho umuremyi garasiye eh, yavutse mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na kane undi yitwa manirarora silvestre eh, yavutse mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na gatandatu uwo wa mbere witwa garasiyane abazungu bamaze kubatwara bamwise rora boneraburenti mu kinyarwanda cy'iwacu hanyuma uwitwa silvestre bamwise michel andi mazina bafite se ni ayabo bagumanye cyangwa bafashe ababyeyi babo bashya ayandi mazina ntabwo tuyazi ayo ngayo abiri babahaye nyuma niyo twamenye nyuma y'uko bamara kugenda duheruka amakuru yabo muri mirongo cyenda na rimwe impamvu mbikubaza nimba barakwiyeho garasiyani bagashyiraho laurenti kuri ngezaho umuremyi bagakuraho silivesite bagashyiraho misheli kuri manirarora ubwo yenda n'ayo mazina ya kinyarwanda bayavanyeho ntabwo twabimenya kuri ibyo nta makuru dufite abo babajyanye mu bufaransa ni bande bageze mu bufaransa bate
mama wabo mama wabo yitwaga nyirangeneye imakire ubwo twamwitaga makurata yabajyanye eh, yanyuze muri minarok hanyuma minarok imuha urupapuro imuha urupapuro rwo kujyana abana bohereza abana muri oroferina Mhm.
yabaga i masaka Mhm.
eh, yari iyobowe n'abafaransa nuko rero yabajyanye abasigaye atyo hanyuma ayo makuru n'ayo mazina ya nyuma baje kuyamuha baragezeyo byose byabereye rimwe muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe iyo orferina y'i masaka yayoborwaga n'abafaransa ari i Ma- i masaka hehe ntabwo ntabwo mpazi neza ntabwo mpazi ko nanjye ni kera nanjye nari umwana numvaga babivuga hari n'udufoto baboherereje bamaze kugera mu bufaransa ubwo ni muri uwo mwaka wa mirongo icyenda na rimwe utwo dufoto nanjye baratumpaye ndadufite ushobora nanjye kumpaho nkareba uko basa yego ndatuguha iminsi ya venesi ariko ubundi ufite inema aba bana mupfana iki murakoze nyakubahwa veneste aba bana navuga ko ari abo kwa data wacu bimwe byo mu miryango ariko icyo gihe bagenda nanjye nari muto ntabwo mu by'ukuri mbibuka neza nanjye ntabwo mbibuka neza gusa urumva ni amakuru yo mu muryango dukuriramo tugakora tuyumva tuyabona ni uko nguko ubwo rero nakurikiranye kiriya kiganiro cyanyu mukora kuri radiyo ijwi rya amerika ryitwa agasaro ka buraga ndavuga nti ariko nanjye uwabayegera nkababaza mukareba niba hari icyo mwagufasha ni ubwo buryo byankuruye numva nanjye nibutse yuko dufite abana bagiye muri ubwo buryo nyina wabo yaba akiriho
nyina wabo yitabye imana muri mirongo icyenda na gatatu
hanyuma ajya gufata icyemezo cyo kujya muri minisiteri kugira ngo abana batange hari uwaba yarabimushishikarije
nyakubahwa venuste ayo makuru ntabwo nayamenya ni kera urabona ko na mama wabo nawe yitabye imana kera ariko ntekereza ko hari impamvu zatumaga kiriya gihe ababyeyi biyambura abana bakabajyana muri biriya bigo ntabwo nabasha kubimenya murambabarira ufite inama rero ndagushimira ubwo butwari n'umuhate wagize wo kumva ko abo bana ushobora kuzababona tuzagufasha uko dushoboye tuzakubwira nitugira icyo tugeraho murakoze nyakubahwa venuste wenda hari nk'akantu nakongeraho mu buryo mwabwiramo abo bana wenda bashobora nabo kwibuka baramutse babonetse icya mbere ni uko bagiye ku mazina ya mama wabo wenyine makurata ubwo niryo twari tuzi kuko papa wabo nawe yari yaramaze kwitaba imana kera ikindi ni uko bari bafite abavandimwe babo bavukana mu nda iwabo bari batanu sinzi wenda niba amazina yabo akenewe ubwo nabyo hari bishobora gutuma abana bibuka amazina wayampa yego umukuru wabo yitwaga ibintu n'imana didase niwe wari imfura y'iwabo hanyuma hakurikiraga witwa rukara iryo nanjye niryo nibuka hakurikiraho uwa gatatu witwaga niyo nzima juriye uwa kane rero ni uwo nguwo ngezaho umuremyi garasiyane wiswe rora hanyuma uwa gatanu ni uwo nguwo manirora silvestre wiswe michel hanyuma ikindi nibuka ni uko bamaze kugenda mu kwa cumi n'abiri mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe utwo dufoto batwohereje uriya mutoya witwa manirora silvestre yari yavunitse yari yavunitse noneho boherereza mama we n'abavandimwe be udufoto ari nabwo nyine baheruka amakuru yabo nyuma ntabwo bongeye kumenya ayandi ngira ngo ariko nk'izo inforomasiyo babaye bahari bo bashobora guhita babyibuka nubwo baba hanyuma se aba bana bakuru babo ari uyu juriye niyo nzima ari uyu rukara ari uyu ibintu n'imana didasi baracyariho
amakuru namenye no kwitwa rukara yapfuye hanyuma abandi babiri baracyariho ubwo byansaba kubashaka nkabaza amakuru yabo nabo niba bakiriho ni amahoro ni ukugira ngo baracyariho ni ukugira ngo dushobore kuba twagira amakuru twahabona abana dushoboye kubabona nabo tubahumurize tubereke ko hari amakuru dufitiye umuryango wawe aba babiri barahari benuste ibintu n'imana didasi na niyo nzima juriye barahari hari ikindi wumva ushaka kongeraho ntakubajije
ikindi wenda hari bashobora kuba batibuka ururimi rw'ikinyarwanda
birumvikana ngira ngo biragoye mufite uburyo muzabinyuzamo mukagirana ibiganiro twizeye twizeye ko bazaboneka kuko hari nta yandi makuru yavuze ko bapfuye bashobora kuba bahari n'ubwo bakuze twizeye ko bazabona kandi burema turabashimira akazi mukora ibintu byiza twavuga ngo imana ibashyigikire murakoze cyane
agasaro ka buraga
ikiganiro agasaro kaburaga ni ikiganiro cyo muri mitima ni urubuga rususurutsa hakavuzwa impundu z'ababyeyi nyirabashyitsi jacqueline utuye mu karere ka gasabo umurenge wa ndera akagari ka cyaruzingi umudugudu wa gisura ararangisha basaza be bizimana filipo na nkubana rafayeli yamaze igihe yandika ariko ntiyacika intege naramuhamagaye anyakira n'ibyo ibyishimo narabashakishije imbura nimero zanyu nkajya numva agasaro kabuze nkashaka aho nanyura bikananira rimwe nyine numva ngo ngo banyura ngo ngo kuri radiyo tuyizeho turahandikira tubura udusubiza mu gitondo rero numva agasaro kabuze numva umuhungu umwe nyine aravuze ko yagiye kuri fesibuku akaba ariho avana inimero zanyu ngira umwana uri mu rugo nti ngira kuri fesibuku undebere ko twabona izina ry'umupapa turebe ko twabona inimero nanjye ndamushaka ngo ndebe ko yamfasha kuko mfite umuvandimwe nanjye wabuze uwo muvandimwe wawe mwaburanye ryari waburanye icyenda na kane mu ntambara yakoraga muri kuruwa ruje kacyiru yari musaza wanjye nyine nkurikira bwa kabiri yitwaga nde yitwaga bizimana filipe hari n'uwitwaga rafayire nkubana rafayire nawe nakurikiraga nyine barahunga baragenda bagera muri ko muri zayiya ahitwaga zayire kera ariko ngewe nsigara nyine i kigali bagezeyo rero ntabwo nigeze mbona bagaruka narashakishije ndabura ariko rimwe numva hari umuntu umbwiye ngo yigeze yumva ngo ijwi rya amerika ngo ngo rivuga ngo ari gutangaza bizimana filipe ngo ashakishe umuryango ariko njye sinabyumva babimbwiye nyuma ndavuga nti noneho nanjye nzashakisha numve nimba kibaho koko cyangwa ari amagambo banumva bambwira ngo yabaga mu nkambi ngo ya kayindo muri ko muri zayire nyine bongeye kuharwanira baragenda numva nyine wampaga inkuru ni inkuru ntabwo mbizi ambwira ko ngo ashobora kuba aba muri afurika y'epfo simbizi ariko ntabwo mbyemera kuko ni amakuru nanjye n'uwabimbiye gutyo yabikubwiye vuba aha ngaha yabimbwiye kera ndashakisha ukuntu nabageraho ndabibura hanyuma ndavuga nti maze igihe rero ngewe nkunda kumva ijwi rya amerika nkumva agasaro kabuze nkumva agahinda kandi nawe nkavuga ati mbonye izi nimero nanjye wenda bamfasha uriya mupapa ufasha abantu nanjye akamfasha akaba yanshakishiriza nkumva wenda ko uwo musaza wanjye akibaho bizimana philippe yakoraga muri croix rouge ku kacyiru yego ageze muri zayire yakomeje gukorana na croix rouge cyangwa se yivanze n'izindi mpunzi ntiyongera gukora na croix rouge umenya atarakomeje gukorana nabo hari yaribunze ahari isanzwe ariko ntekereza hanyuma uwakubwiye ko ashobora kuba ari muri afurika y'epfo hashize nk'imyaka ingaha bikubwiye yewe ndumva hashize nk'imyaka nk'ibiri irenga niko niko yambwiye ariko sinigeze mbyemera kuko nkibaza niwe wabyumvishije wenyine se kandi abantu benshi ko bumva ijwi rya amerika hanyuma nkuba na rafayeli we ageze muri zayire amakuru wamenye bari kumwe baratandukanye nta makuru ntabwo nyazi neza niba bari kumwe ariko nawe yabaga muri iyo nkambi gusa amakuru numvaga bavuye bampa y'abandi bahungutse bampaga amakuru bambwira ngo we yari arwaye ngo ntabwo bazi ko yaba akiriho nyine nayo mperuka ko bizimana yakomeje akava muri iyo nkambi ya kayinda agakomeza warayamenya ayo makuru
narayamenye nyine numva numva umutima wanjye ngewe unyakiriza ko wenda uwo bizimana filipe ashobora kuba ariho niko numva umutima wanjye umbwira kuko byanyatsemo cyane ndavuga nanjye ndajya ku gasaro kabuze nanjye nshakishe numve ko hari ikintu byamarira niyo namenya ko hariho nkamenya ko hariho jacqueline nyirabashyitsi umaze gushyingirwa warabyaye niba basaza bawe yaba bizimana yaba nkubana bariho bakaba bakumva ni iki wababwira muri kino gihe gito dusigaranye ufite hafi umunota umwe amasegonda mirongo ine n'atanu ni iki wababwira ndamutse mbabonye nababwira ko ndi turiho ngewe na na mukuru wanjye witwa mukabasabye madarina na nasitasiyo kankinditse twasigaye mu bana icyenda gusa hanyuma tukaba tukiriho ngewe ntuye i gasogi mukuru wanjye wundi atuye ku kagugu witwa mukabasabye madarina tukababwira ko tukiriho babishoboye rwose twabonana tukongera tukababona mu maso cyangwa tukanavugana madamu nyirabashyitsi ndagushimye cyane kuba ukunda ijwi rya amerika cyane cyane kino kiganiro agasaro kaburaga ndagushimira rero ko washoboye kwihangana tukaba tuvuganye nanjye ndagushimira imana iguha umugisha ubwo isaha y'imana yari iyi ngiyi nanjye ntegereje icyo imana izabakoresha murakoze urakoze nawe
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mu myaka ya za mirongo cyenda mu rwanda hadutse abagiraneza bagenda ku mirenge bashaka abana barererwa mu miryango itishoboye bakabasaba ababyeyi bakababwira ko bagiye kubohereza i burayi bakarererwayo babasezeranya ko nibakura bazagaruka icyo batababwiraga ni uko abo bana babaga barangije kubonerwa ababyeyi bandi abana bagahabwa andi mazina uwitonze verena ari mu batanze abana yatanze yatanze umwana witwa habimana wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda witonze atuye mu karere ka huye akagari ka kimana umudugudu w'ubwiyunge arashaka kumenya amakuru y'umwana we habimana wajyanywe mu bubirigi bajyanwaga n'umufureri hari umufureri wabajyanaga witwaga furere remi yari umuzungu akatubwira rero ko ngo ari imfashanyo abana bagiye kubajyana bakiga bakura bakagaruka wazira imyaka makumyabiri bakagaruka bakatubwira ngo ubwari uburyo bwo kubafasha ngo ngo ngo kubera ko twarabakene uza kumutegereza rero nawe ahita yigendera ahita yigendera yigira uburundi ubwo rero aza kuza hari akazungu gahari ubwo niko kazaga akatubwira ngo ngo abana baraho akatuzanira amafoto akatuzanira ibiti ngo bose barabonana ariko n'iyi saha hari abaza arabazana uwo muzungu uvuga uzana abana ninde yitwa emerida imerida aza mu rwanda hari igihe aza hari igihe kovide itaraba hari igihe yaje aje mbere ya kovide mwarabonanye imerida iyo aje adutumaho akajya mu irango ku bapadiri ku basereviyani bahari noneho agatumaho niyo niyo ari padiri anabiranga aranabiranga mu kiriziya hanyuma tukagenda akatubwira ngo nitwandike tutandika ati amabarwanda yajyana akanadufotora akaba aza n'amafoto nk'ubwo ayo mafoto mfite nayo yanzaniye bayamuhaye noneho tukanamubaza tuti aba yazanye n'umusemuzi tukanamubaza tutese ubundi ugeraho buri mwana ahantu ari akatubwira ngo arahagera tugategereza igihe azazira nuko tubayeho ntabwo ko numva umwana wawe uzi amakuru ye ko uwamujyanye umuzi kandi ko agaruka mu rwanda akakubwira amakuru ye ikindi ushaka ni iki icyo nshaka se none aheruka kunyohereza amafoto icyo gihe n'ikera hashize nk'imyaka nk'icumi urumva hari igihe mba mvuga ngo wenda ntatugize iki urabona ko ubwo abandi yaba impamvu ushakisha abandi baraje abandi baraje ariko ngewe ntiyaje ntabwo tujumva n'amakuru yo kwizana kiyabona ese bagenda wamuhaye imerida wamuhaye frere de luc wamuhaye nde umwana wawe urumva uko uwo nguwo ari nka twanavuga ko ari we ngo wabatangaga imiryango yindi yuzi abo yagiye aba ari we wabagumanye ariko se verena uwitonze nk'umubyeyi iyo ubyaye ugafata umwana wawe ugaha undi muntu ngo genda underere uba wumva yuko azamukurerera akazamugusubiza kubera yuko akurusha impuhwe z'ababyeyi uba wumva akurusha urukundo uba wumva ari ukubera icyo agomba kukurerera nyine bwabaye ubujiji bw'abantu ubu uretse ko yari umuturere tukavuga ngo ni umuntu abantu bihaye imana bwari ubujiji abantu bamaze kujijuka ubu ntabwo mbere abantu twari tujijutse aho twabonaga ari umuturere si twavuga ni umuntu wihaye imana nta kibazo twari tuzi tuzi ko byagenda kure wigeze gushaka kugerageza kuvugana na n'abapadiri b'aho ngaho mu irango kugira ngo ubabaze amakuru y'umwana wawe aho waherereye n'uko ameze kubera ko ntuza ko bavugana cyane na na imeri dadogarafu abapadiri bo mu irango cyane bo bakomanekana n'uwo n'uwo emeride kuko iyo baje niho baturiye hari umupadiri uhari wo mu bubiri akaba utwandika n'amabarwa ariko nimba yajyana nimba atayajyana ntawubizi ndumva ufite amakuru ku mwana wawe ariko amakuru atuzuye yasa naho acagase ku buryo bigutera impungenge hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya amerika tuzagerageza kugushakira ducukumbure turebe aho umwana wawe ashobora kuba aherereye n'impamvu udahabwa amakuru nyayo ubwo ngubwo tuzakubwira nitugira icyo tumenya uzakomeze wumve ijwi rya amerika uzahamenyera amakuru menshi
agasaro kaburaga
nk'uko twari twabisezeranije verena uwitonze twashakiye mu bubirigi umwana we habimana dushaka kumenya niba akiriho n'aho aherereye tugera ku ishyirahamwe ryamuvanye mu rwanda ryitwa urukundo rikaba riyoborwa n'uwitwa imelda de grafe twahereye ku mafoto twari twahawe na verena uwitonze n'inyandiko zidasomeka neza ariko twifashishije abahanga turazisoma icyo dushaka kumenya ni amakuru ya habimana ushobora kuba yarahawe izina rya omario imelda de grafe naramuhamagaye biranshimishije kukuvugisha imelda de grafe ni wowe rero umubyeyi wa habimana habimana ameze neza
kuri habimana oya oya mushake nyina wo mu rwanda rwose mumbabarire mumbabarire ikimake fotozi mfite amafoto ya habimana na nyina nawe nda main nama izi venuste eti rwanda nitwa venuste ndi umunyarwanda nkora radiyo ijwi rya amerika ikiganiro agasaro ka buraga singi linki porogaramu
andika ubutumwa kuri imeri uyohereze imelda ni jyewe imelda nkorera ikigo urukundo habimana habimana ameze neza habimana oya rwose muzashake nyina uri mu rwanda esikireta avec none se habimana muri kumwe yego iri avec vous muri kumwe mu bubirigi yego
we ndagushimiye cyane
urabeho mwabyumvise ansaba ko namwandikira nkamubwira uwo nshakisha habimana naramwandikiye rero ndategereje
agasaro kaburaga
umwana w'umukobwa yavanywe iwabo akiri muto afite hafi umwaka umwe yitwa kambayire teodeta hashize imyaka mirongo itatu n'umwe ababyeyi be kandi dansanza bakize na jean bosco muvunandinda bakomokaga mu ntara y'amajyepfo mu karere ka huye akagari ka nyumba umudugudu wa gishamvu mubyara we emmanuel sibomana aramushakisha umwana ndangisha yitwa kambayire teodeti ni mubyara wanjye yatwawe na n'umupadiri bita presiteri yavuraga indwara zo mu mutwe noneho mama we yari arwaye mu mutwe ariko papa we yitwa muvunida jean bosco yego yumvikanye na sogokuru yitwa bwana jean batiste kugira ngo bamutware peter yaramutwaye amujyana mu kigo cy'imfubyi aho bita kwa gisimbi nyamirambo ubwo hari mu buhe mwaka hagati ya mirongo inani n'icyenda ariko uwo mwana yari muto cyane ndakeka yari afite umwaka umwe bivuze ngo amakuru natohoje ni uko ashobora kuba baramujyanye mu bo bajyanye hanze cyangwa se bishoboka ko yaba yarasigaye mu rwanda ariko kubera ko bari bafite impapuro bari bafite abo bajyanye hanze n'abo basize mu rwanda nakekaga yuko wenda ku muvandimwe bita gisimba yaba afite ahantu yaba yarabohereje nimba baragiye hanze ko yadufasha wenda kugira ngo tumubone none se amakuru abagaragariza ko padiri purisitiri yamujyanye kwa gisimba ni ayahe hari agapapuro mwabonye kanditseho ko umwana yasigaye kwa gisimba ikigaragara cyo muri iriya myaka twari tukiri muri analoge ariko ubu turi muri mu gihe cya digitale icyo gihe ibintu byose mwese murabizi ko habagaho ikintu cyo cy'inyandiko nazo zitinda zitagize ahantu ziba zishingiye kubera ibintu by'intambara byabayeho ntabwo twakwemeza neza ko no kwa gisimba bafite ibyangombwa by'uko byaba byarabaye ibyo bintu ariko ni ubufasha turi gusaba kugira ngo tubone umwana w'umuryango wacu kugira ngo agaruke mu muryango wacu natwe turamwifuza turanamukumbuye ni muri urwo rwego rero tuba dushaka ubufasha amakuru nabashije kubona agewe ugena ari mutoya amakuru nabashije kubona ni uko uwo mwana ageze kwa gisimba maze kumenya ko yagiye kwa gisimba menya yuko hari abagiye hanze n'abandi bagumye mu rwanda ariko byibura byaduha ishusho y'ukuntu uwo mwana mbere yo gushakishiriza hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga hari ahandi mwigeze mugerageza kujya gushakishiriza uyu mwana Teodeta kambayire mbogewe ese umwana manweri mubyara we nageze kuri kuruwa ruje kuruwa ruje iri imbere cyo kwimufasha birabura hanyuma ngerageza gushaka ku nshuti y'uwo mupadiri bita purisiteri kugeza noneho barimo aramfasha ariko ntabwo ndi bumuvuge amazina ariko nanone ndabizi ko arimo aramfasha ariko narakomeje gushakisha umuvandimwe wanjye amaraso yanjye mu bushobozi bwanjye bukeya naragerageje niyo mpamvu nagerageje kuvuga ngo reka ngeze no ku ijwi rya amerika ndebe ko nagerageza nkamubona najya gushaka amakuru yawe nabanjije kubaza nimba byibura uvuga ikinyarwanda ku bw'amahirwe nsanga uri uw'iwacu ndavuga wamfasha byanyorohera iyo mahirwe nagize rero
ubwo umbwira ko amakuru ufite yamugejeje ikigo cy'imfubyi cyayoborwaga na nyakwigendera gisimba ndagira ngo ndebe ko nabona umuhungu wa gisimba hanyuma nkamuguha mukavugana tukamubaza kugira ngo turebe yuko hari amakuru yaduha turi kumwe hano ku ijwi ry'amerika ugume hafi mushake hanyuma ndebe ko namubona mukavugana yego urakoze cyane wafura
francois gisimba
ndakumva komera cyane uri hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga nari nguhamagaye kubera ko ndi kumwe n'umuvandimwe w'umwana ushobora kuba yaranyuze mu kigo cy'imfubyi cya nyakwigendera gisimba ni papa wawe uwo turi kumwe ni emmanuel sibomana ari mu karere ka huye arashaka umwana witwa teodeta kambayire nagira ngo mpe akanya sibomana usuhuze uyu muhungu wa nyakwigendera gisimba nawe yitwa gisimba francisco emmanuel sibomana arakumva ari hano ku ijwi ry'amerika musuhuze hanyuma umubwire icyo wifuza kumubaza yesi muvandimwe wanjye francis uraho sibomana uraho neza yego yego numvise uko venise atangiye ikiganiro nagira ngo wenda umubwire ibyo waba wibuka yazagerageza gukomeza gukoza yego kambaye teodete ni umwana muto cyane wagiye mu kigo cyanyu ajyanywe na na padiri purisiteri noneho intambara ibaye mugira abo muhungana mu makuru makeya mfite abandi basigara mu rwanda njye ni mubyara wanjye ariko twasigaye turi nk'abantu batatu bonyine mu muryango wose naje kumenya amakuru y'uko ya padiri yamuzanye mu kigo cyanyu ariko gukomeza gushakisha amakuru n'ubundi sitire biguma ko yagumye mu kigo cyanyu mugiye kubahungisha nabo mwamujyanye ashobora kuba yarajyanywe hanze cyangwa yaragumye mu rwanda ninde wakubwiye yuko umwana yazanywe kwa gisimba ninde wabikubwiye ni ba mama wacu babiri turi kumwe nibo bamuzanye se oya amakuru yose sogokuru yarayatanze ikindi kibazo nabaza hari ubwo umuntu w'umuryango wamusuye muri iyo minsi yari ari kwa gisimba abana babaga bafite imiryango imiryango yarabasuraga ni ukuvuga ngo hari ubwo umwana yabaga ari imfubyi ariko afite nka se wabo cyangwa afite nka nyirasenge cyangwa afite nka babyara be cyangwa se afite n'undi muntu w'inshuti y'umuryango bari batuye ku musozi umwe wifuza gukomeza gukurikirana uwo mwana abo bantu bashoboraga kuza bakabasura hari umuntu waba yarakubwiye yuko yamusuye mu kigo akamubona n'amaso ye ari mu kigo amakuru mfite yizewe kandi no kugira ngo ageraho umuntu wamusinye wa nyuma ni sogokuru bita bwana jean batiste ikindi ikindi gituma nkubaza ibyo ni uko iki kibazo nari nacyumvise noneho mbaza abana bari bari mu kigo mu gihe cy'intambara na jenoside kubera yuko ngewe nari mukuru wo gatoya nashobora kutamenya umwana w'imyaka ibiri ngo umenye amazina cyangwa imyaka itatu ariko abana bari bari mu kigo b'abangavu n'abandi bana bato abari bato icyo gihe ubu ngubu babaye abagabo n'abadamu biragoye kugira ngo biragoye kugira ngo bibagirwe bibagirwe umwana mutoya nk'ubu nubwo bwose hashize imyaka makumyabiri n'irindwi abo nabashije kubaza bambwira yuko iryo zina rwose bataryibuka birashoboka yuko bashobora kuba baramuhinduriye izina kubera ko yari mutoya kandi birashoboka ko nta n'ikinyarwanda azi reka mbivuge gutya mu bisanzwe n'ubwo bwose atari jyewe wayoboraga ikigo wakiyoboraga ni mukuru wanjye yego umwana wese wabaye muri kiriya kigo yewe naho mukuru wanjye yagira amazinda y'umuntu umaze gukura n'ubwo bidakunze kubaho usanga abana bose babaye mu kigo abibuka icyo twagenderaho niba koko umwana yarabaye mu kigo amaherezo hazaboneka umuntu umuzi kuko ntabwo navuga ngo yagiye aha n'aha ntari nanabona umuntu unyemeza yuko yabaye mu kigo iyo niyo ntambwe ya mbere dukwiye kubanza gutera tukabaririza umuntu wese wabaye mu kigo muri iyo myaka ko yaba yaramenye umwana witwa teodetse niba uvuga ko bamuhinduriye izina ibyo byo ntabyo nzi kubera yuko abana babahindurira amazina bageze mu bihugu by'abazungu noneho ya miryango ibakiriye mu bihugu by'i burayi ababyeyi kugira ngo bagire amazina yabo bakabaha amazina y'imiryango yabo icyo nicyo wenda twaheraho tukazabanza tukamenya neza niba koko umwana yarabaye mu kigo nagira ngo nkubwire ko muri mirongo icyenda na kane mu gihe cya jenoside nari ndaho ngaho mu kigo icyo nibuka ni uko ako kanya mu byumweru byakurikiyeho cyangwa mu mezi yakurikiyeho nta mwana wigeze ava mu kigo ako kanya ajyanwa mu bihugu by'abazungu jenoside yarangiye ku itariki enye z'ukwa karindwi niba ariko nabivuga mirongo icyenda na kane barabanza batwimurira yera muri sos ku kacyiru cyangwa ni muri croix rouge sinibuka neza ariko babanje kuducumbikira hariya ku kacyiru iminsi mike nk'icyumweru hanyuma bagarura abana mu kigo na mukuru wanjye wabayoboraga njye ntabwo ntabwo nagarutse mu kigo nasubiyeho nari nicumbikiye ariko amakuru mfite ni uko icyo gihe nta mwana wavanywe mu kigo cyo kwa gisimba ngo ajyanwe mu bihugu by'i burayi by'abazungu ahubwo hari abandi bana bari baravanywe mu bindi bigo cyangwa se banyujijwe kwa gisimba bajyanywe bajya bagiye ariko batari basanzwe ari abana babaga mu kigo kwa gisimba mbere y'intambara abo hari n'abagarutse mu rwanda bavuye muri za amerika benshi ngo bavuye mu butaliyani ariko amakuru numva afite kugeza ubu ngubu ni uko nta mwana wavanywe mu kigo wari usanzwe mu bana mirongo itandatu babaga mu kigo mbere y'uko jenoside itangira waba yarajyanwe hanze kuko urumva ko mbere mbere y'itariki ya gatandatu z'ukwa kane mirongo icyenda na kane ikigo cyari kirimo abana bari hagati ya mirongo ine na mirongo itandatu kubera yuko ikigo cyari gifite ubushobozi bwo kwakira abana batarenga mirongo itandatu niba rero yari ari muri abo mirongo itandatu byantangaje yuko abo navuganye nabo bari bahari icyo gihe iryo zina batashoboye kuryibuka ariko ariko twakomeza tukabaza hari n'abakozi bakoragamo ubu ni abamama bakuru ni abasaza n'abakecuru niko nabivuga urumva umuntu wakoraga mu kigo afite nk'imyaka nka mirongo ine ubwo nzegera na mukuru wanjye numve niba ashobora kubyibuka urumva ari cyo navuga urakoze cyane mwese mbashimire cyane kuba muje mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika kugira ngo dushakire hamwe teodeta kambayire ndabashimiye cyane mugire amahoro murakoze minisitiri jean francois gisimba amaze kwandika igitabo mu gifaransa yise la ou ilia de l'amour ilia de la place mu kinyarwanda muntu agenekereje yakita ahari urukundo nta kihabura jean francois gisimba avuga impamvu yanditse iki gitabo mu by'ukuri umurage wo kurera abana b'imfubyi warahereye ku kuri sogokuru numvaga rero nifuza bitaguma aho ngaho gusa n'abazadukurikira bazamenye yuko biriya byashobotse kubera yuko uwo murage wari usanzwe uhari iryo zina ryari rihari ntabwo abantu barokokeye iwacu kubera twebwe twavaga indi imwe turi batatu ahubwo abantu baharokokeye kubera yuko kenshi cyane iryo zina ryo ryadutabaye numvaga rero mufitiye umwenda ubuzima bwa pierre crisologue gisimba n'umufasha we dansiramu kamanzi bafatanije inzira yo kurerera imana n'u rwanda tuzabugarukaho mu biganiro byacu bitaha hano ku ijwi ry'amerika
agasaro kaburaga
hashize imyaka itanu umwana w'umuhungu ndikumana eric ukomoka mu karere ka kamonyi agiye gushaka akazi ko mu rugo i kigali ku muhima abifashijwemo na se wabo musabye imana umukoresha we ushobora kuba akomoka mu gihugu cya uganda yaba yaramwimukanye mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani nyina wabo kaserida mu kafizi aramushakisha aramushakisha atuye mu karere ka kamonyi umurenge wa mugina akagari ka mbati mu mudugudu wa mikamba uwo mwana twarabanaga mu rugo aza kuza gukorera aho ngaho i kigali akorera ahantu hitwa igikombe umuntu yakoreraga aza kwimuka ngo ajya mu bugande ubwo rero amaze kujya mu bugande umwana ntabwo twongeye kuvugana twategereje amakuru ye turayaheze uwo muntu yakoreraga yitwa nde umuntu yakoreraga rwose ntabwo nabashije kumumenya uwo mwana yari yarajyanywe na se wabo ubundi se wabo nawe ari i kigali witwa musabimana amaze kumujyana rero ngo amurangira akazi aho hantu igikondo ariko siyambwira umuntu yamurangiyeho uwo ari barabana n'uwo muntu umwana akajya amuhamagara kuri telefone tukavugana nyuma rero uwo se wabo aza kumbwira ngo uwo muntu yaramwimukanye ngo amujyana ngo mu bugande barimukane ubwo amakuru ya se wabo nawe ntabwo nongeye kuyamenya hamwe n'uwo mwana ntabwo nongeye kumenya amakuru yabo wigeze na rimwe utekereza ko ushobora kwifashisha inzego zikwegereye kugira ngo uzibwire ko mwabuze umwana ubundi uwo mwana ngewe mukansizi ngewe ndi nyina wabo ubundi ntabwo ndi mama we ndi nyina wabo naho mama we mama we ameze nk'umuntu ndetse akimara kubura uwo mwana mama we na papa we babaye nk'abaca umutwe papa we yarabaye n'inzerezi nta n'ubwo tuzi n'ahantu ari amaze kumva ku ijwi rya amerika barangisha abana ngewe mfasha mama we kugira ngo ndangishe uwo mwana urakoze cyane kuba wizeye ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga tuzagufasha uko dushoboye ukomere nzamutanywanye imana yabaha umugisha tukawusangira rwose nawe akagira umugisha mwinshi cyane kubera yuko uwo mwana aratubabaje cyane na nyina byaduteye agahinda cyane rwose
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga ni hano tugisoreje nongere nisegure kubo ntashoboye guhamagara mbasabe kwihangana nimero zanyu nzikurikiranye uko nazihawe mbijeje ko mufite umwanya ukomeye kuri iyi radiyo yanyu no mu mutima wanjye ndabazirikana kuba twavuganye nabo dukomeje ubushakashatsi mwese abumva ikiganiro agasaro kaburaga niba umwana ushaka gushakishwa musanze mumuzi ntimuzuyaze muduhamagare mudusangize iyo nkuru nziza dutume ababyeyi n'abana bongera kwishima mugire amahoro mwari kumwe na venisite nshimira imana